iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi turi kuwa gatanu tariki ya kane z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hano muri studio ya gatanu i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema
indashyikirwa rero uno mugwi waje kugira ngo dufashe kuraba ibyatugoye muri kazi kugira ngo abarundi duhaguruke nk'abagabo
uwo ni perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi ubwo yatangizaga icyiciro cya kabiri cy'ibikorwa bya komisiyo y'igihugu y'ukuri n'ubwiyunge mu ntara ya kayanza iyi nkuru n'izindi zivugwa mu burundi turayigarukaho mu kanya gato ikaze mu makuru avugwa mu burundi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr riratangaza ko umubare w'abarundi bahunga igihugu cyabo umaze kurenga ibihumbi magana abiri na mirongo itanu ni ukuvuga icya kane cya miliyoni ibi byemejwe na melissa fleming umuvugizi w'iryo shami mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i geneve mu busuwisi ku cyiciro- ku cyicaro gikuru cy'uwo muryango uwo muvugizi avuga ko ibibazo bikomeje mu Burundi ari byo ntandaro y'ubwiyongere bw'impunzi Fleming akomeza avuga ko impunzi igihumbi zihungira mu gihugu cya Tanzania buri cyumweru magana atanu muri Uganda magana abiri na mirongo itatu mu Rwanda naho abagera kuri magana abiri bo bagahungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buri cyumweru HCR ivuga ko ikeneye nibura miliyoni ijana na mirongo in- mirongo irindwi n'eshanu z'amadolari kugira ngo ishobore kwita ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu bihugu bibana- bihana imbibi n'icyo gihugu kugeza ubu iri shami rivuga ko rimaze kubona miliyoni enye gusa bivuze gatatu ku ijana ry'amafaranga yose akenewe igihugu cya tanzania nicyo kiza ku mwanya wa mbere w'ibihugu byakiriye impunzi nyinshi z'abarundi tanzania imaze kwakira impunzi ibihumbi ijana na mirongo itatu na kimwe u rwanda rwakiriye ibihumbi mirongo irindwi na bitatu uganda ifite ibihumbi makumyabiri na bibiri mu ntara ya karanza iri mu majyaruguru y'u Burundi kuri uyu wa gatanu hatangijwe icyiciro cya kabiri cy'ibikorwa bya komisiyo y'igihugu y'ukuri n'ubwiyunge bakunze kwita severi icyo gikorwa cyatangijwe ku mugaragaro na perezida Pierre Nkurunziza umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka yakurikiranye icyo gikorwa iryo semo ryo guhimiriza abarundi kugira bazotanga umuco ku vyabaye muri kahise ku Burundi ni igikorwa kirindiriye abagize umurwi severe musenyeri Jean Louis ari ku isonga ry'uwo murwi ashimiye intambwe ya kabiri umurwi arongoye ugiye gutera mu kumenya ukuri Comme euh, nous dit la Bible, c'est la vérité qui nous rendra libres. Il n'y a nk'uko que la vyanditse mu vérité gitabo ca bibiliya ukuri konyene niko kuzoduha umwidegenzo uko kuri niko kuzodukura mu gufatira ibintu byose mu kivunga uko kuri niko kuzodukura mu kwigunga byaranze igihugu cacu haraheze imyaka irenga mirongo ine ni ukuri konyene kuzokiza ibiguma vyacu uko kuri nyene kongere gutegure urwaruka mu kutajana nyabahururu na cane cane mu gukurikira ibihuha canke ibindi vyoza birusamaza de toutes sortes qui la déroutent.
umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuguruye iyo semo ya kabiri yagarutse kuri kahise kasutamitse Burundi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yanatanze akarorero ku rufu rw'injungu y'intahe yo kwikukira n'umuryango wiwe abarundi bari ngaha muribuka neza yuko kuva tugiye nawe kwikukira twaciye ibibazo bikomeye cyane twarabuze umugani watari umugani udubi wo mu gasore ndetse n'abana biwe babiri umwe yari akwije imyaka ibiri uwundi amezi atatu ndetse n'umukenyezi wiwe arakurikira ataco bazira ni naco gituma rero uno mugwi waje kugira ngo dufashe kuraba ibyatugoye muri kazi kugira ngo abarundi duhaguruke nk'abagabo kuko basokora baze bati kugwa ni kimwe ingorane ni uku- ni ukugumayo igikenewe ni ukubyuka tuhaguruka tukubaka igihugu petero nkuru nziza yiteze ibikorwa byiza by'umurwi ujejwe gutohoza ukuri ku byabaye mu burundi afatira ku yindi mirwi yabayeho mu bihugu avuga ko byahuye n'ibyago byinshi abanyakayanza biteze ko uwo murwi ugiye gukora atawuhengamiye umwe mu banyakayanza yabwiye ijwi rya amerika ko uwo murwi wari waratevye akawusaba gukora n'ingoga kugira ukuri kumenyekane ku byabaye bivugwa nk'ibihuha turiko turaraba umugwi seviyere woza wisunze ukuri utaravye utumvirije ku ruhande canke se abandi kugira ngo ntibashikirize ibitari vyo kuko abantu benshi barashaka gukoresha abantu ko batari canke se ko wo kwisunga by'ukuri kuri nk'ukuri nyene wo gashikiriza ivyo babona canke si byabaye Musenyeri Justin Welby aserukira idini rya Anglikane ku isi uba ari mu rugendo hano mu Burundi yabonanye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Musenyeri Bernard Ntawuturi arongoye ishengero Anglikane mu Burundi yamenyesheje ko ivyo bavuganye n'umushitsi ahanini byari bishingiye ku kunywana hagati y'abarundi bavuganye ivyerekeye kunywanisha abarundi yuko abarundi bakwiye gusubira hamwe urumva rero ico bavuganye ico bakoreye hamwe ico basengeye nuko abarundi basubiye kwikubita agashi kandi bakamenya yuko ari igikorwa cyabo gusubiza hamwe kugira ngo ntibasambure ariko ahubwo mu budasa bwabo bubake isemo ya mbere mu kiringo cy'umwaka umwe hafi n'igice umugwi severe wari gutegura amategeko n'ayandi mabwirizwa uzisunga mu bikorwa byawo amahugurwa ku bakozi no ku bagize uwo murwi ibirori byo gutanguza isemo ya kabiri iraba ibikorwa by'umurwi w'igihugu ujejwe gutohoza ukuri ku byabaye mu Burundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na kabiri gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani byari byitabwe n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi abashinga amateka abakenguza amateka bamwe mu bashikiranganje ba leta y'u Burundi n'abandi banyacubahiro ku mugwa mukuru w'intara Kayanza Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya tubagezaho amakuru yibanda cyane ku gihugu cy'u Burundi abagore baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu by'u Burundi bamaze iminsi bigira hamwe ingorane zihanze igihugu hamwe n'icyakorwa kugira ngo umutekano ugaruke fidelite ishatse yitabiriye imwe mu manama yigirwamo ibyo bibazo i bujumbura kuri uyu wa kabiri ushize
kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane umwaka bibiri na cumi na gatanu hatangura ukwiyamiriza gusubira kwitoza k'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza mu Burundi yaciye hatangura akajagari kahavuye kavamwo umutekano muke watumye bamwe mu barundi bashengera abandi bati izabo hatibagiye abafunzwe n'abayanti buca abo bukeye bati ntibwira iyo mbona ibintu biri mu gihugu ndababara ubu bwicanyi tubona umubyeyi uno munsi ashobora kubyuka akaja mu gisagara mugana ntashobore gutaha muhira nkavuga ni ibyo byose bizohera ryari Agnes Nindoya n'umukenyezi akora umwuga wo kumenyesha amakuru ateye umutima uhagaze n'umutekano muke urangwa mu Burundi bwa none iyo ni imwe mu mvo yatumye abakenyezi bahagurukira ikibazo cy'umutekano babicinjije mu manama yo guhanahana ivyumviro hagati yabo yabereye mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi izo nama zabaye zari zishimikiye ahari ikibazo cy'umutekano gihari hano mu Burundi na cane cane ku ngaruka mbi zaco zibonekeza hanini ku bakenyezi Consolata Banyizigiye arongora nibwo abakenyezi bahujwe no kwemera ni imwe mu mashyirahamwe yatunganije izi nama umugore w'umupolisi umupolisi apfuye arapfakara umubyeyi w'umumanifesta abuze umwana arababara ari wo muri opozisiyo cyangwa ari wo ku butegetsi arababara hagize ubukomereka hagize ubu mwama mwumva amagerenade batera mu masoko murabye ni abana n'abagore bapfa nibo barusha abandi ibyo byose ni ibintu bitubabaza uyu mukenyezi ntahera gusema ayo magerenade amaze iminsi aterwa mu gisagara ca bujumbura ahateye umutima uhagaze abakenyezi bato bato bisumwa mu kudandaza ivyamwa n'imboga muri bimwe mu bibanza biri mu mabarabara ari hagati mu gisagara ca bujumbura uyu mukenyezi ni umwe muri bo ati barahamuwe n'ayo magerenade rero nk'ikintu rero kinini gituma duhagarika umutima ni ibi bintu by'umutekano muke kumbure ngubu umuntu arashobora kwiyumvira ashobora kuzinduka ngende hariya kwa siyoni kurangura kubera umwanya n'umwanya baratera amagerenade cyangwa nk'ubu turi ngaha ucuruza nyine ufise ubwoba kubera bino bintu biguma biba namwe murabyumva kandi nibyo mwibonera hama mu buzima tubayemo nabwo muca mubona ubu n'igihe hari ubukene ngira mutagira uko bungana abitabye izo nama bava mu mihinga itandukanye y'igihugu ni ukuvuga ko bava mu ntara mu madini mu migambwe no mu mashyirahamwe y'abakenyezi atabigamiye mu vya politiki mu kirundi barayamaze bati ibigiye inama bigira imana ubwo butandukane bw'ibyiyumviro nibwo buzotuma bashika ku kintu kirama ntabaza josephine n'umukenyezi w'umugambwe wasanye afrodebu yari yitavye ivyo biganiro ikintu twashimikiye ko nk'ubu tuvuye mu migwi twashoboye kubona yuko umutekano hose utameze neza nubwo turi mu migambo itandukanye ikibazo dufise ni kimwe ikibazo kijyanye n'umutekano kandi naho buri mu mugambwe runaka cyangwa muri muri sosiyete sivile ikibazo cy'umutekano kituraba twese nicyo gituma rero dushobora guhuriza ku kintu gikomeye naho turi mu byiyumviro bitandukanye ayo manama agizwe n'ibiganiro yatunganijwe n'ihuriro ry'abakenyezi riharanira amahoro n'umutekano ayo manama yatunganijwe kuri uwa kabiri mu ntara za bururi ahahuriye abakenyezi bo mu rumonge makamba na bururi byabereye kandi no mu ruyigi ahakoraniye abakenyezi bo mu ruyigi cankuzu na rutana reka no mu gisagara ca bujumbura ikindi kibanza cyabereye muri iyo nama hakoraniye abakenyezi bo mu citoki ca rugombo muri bubanza bujumbura meri hamwe n'abakenyezi bo mu ntara ya bujumbura iyo benshi bita bujumbura rirare icegeranyo kiza kuva mu vyiyumviro vyashikirijwe n'abakenyezi muri izi nama barimwo ni agacumu k'ubumwe ku biganiro bigiye kuba mu minsi iri imbere hagati ya leta y'uburundi n'abatavuga rumwe nayo baranyizigiye konsolata arongowe nibwo abakenyezi bahujwe n'ukwemera rimwe mu mashyirahamwe yatunganije uruganda rwo guhanahana ivyumviro hagati y'abakenyezi aho rero ni ukwegeranya ivyiyumviro by'abakenyezi tukabi- tukabishyira hamwe tukabitanga ari ibyiyumviro by'abakenyezi icyo twashatse kwita agenda famu twebwe ntabadutumye nitwe twafashe intumbero yo kujya hamwe kugira turabe icyo duterereye kandi abo bose tuzobibashikiriza ibiganiro ari bibera mu burundi ari bizobera hanze byose tuzogenda tujyanye ibyo byiyumviro by'abakenyezi iruhande y'icyo cegeranyo abakenyezi rivyo biyemeje kurangura uyu ni umwe mu bitavye ivyo biganiro nk'abakenyezi turi mu migambwe ni ukugenda twigisha abanyamigambwe tukabwira n'abanyamigambwe baturongoye yuko injyane za politiki zikwiye guhagarara kuko eh, bihekura uburundi na- n'abarundi ikindi nk'abari muri mu masosiyete sivile ba- biyemeje yuko bagiye kuja mu mashirahamwe yabo kugira ngo nabo baterere ba- ibyiyumviro eh, bafashe leta kugira ngo izi njyane turabe ko zohagarara ayo manama yo guhanahana ivyiyumviro agamije no kuzobera mu ntara za ngozi n'igitega ingozi hazohurira abakenyezi b'ingozi imuyinga kirundo na kayanza nayo igitega hazohurira abakenyezi bavuye imwaro hamwe n'abavuye mu ntara ya muramvya no mu ntara ya karuzi ibujumbura fidelite yishatse ijwi rya amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'i saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu Mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda silvestre ntibantunganya wigeze kuyobora uburundi arasaba ko ibiganiro bihuza abarundi byaba vuba nyuma y'uko abakuru b'ibihugu bo mu karere batoye benjamin mukapa gufasha perezida yoweri museveni wa uganda mu kazi k'ubuhuza perezida ntibantunganya yabwiye ijwi rya amerika ko nawe yishimiye itorwa rya perezida mukapa ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wanjye thomas kamirinde nuvuga rero yuko perezida mukapa aha rero n'ibyo ndi jewe perezida mukapa azi neza ikibazo cy'abarundi mu mirongo icenda na gatanu igihe yashikira kuba umukuru w'igihugu c'u- ca tanzania icyo gihe nawe watwara uburundi egome urabona yuko ariho ikibazo c'uburundi cari gitanguye kuvugwa cane ndibuka yuko ari we yafatanya na mwarimu nyerere igihe yaza kugerageza kuganiriza abarundi na cyane cyane imigambwe sahwanya forodebu na iprona muri bya biganiro bita iby'imwanza hanyuma aho biburiye aho bishika urabona perezida mukapa yarabandanije be na nyerere gushikaho hatumwa ko inama ku igenekerezo rya mirongo irindwi na gatanu z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itanu na gatandatu iyo nama twari twayigiyemwo n'umushikiranganji wa mbere nduwayo ikaba ariyo nama twasabiyemwo yuko borungika inteko mu burundi gukingira abanyagihugu ikaba kandi ari inama twari twiyemeje ko tugiye gutanguza ibiganiro tubikubwira n'umugambwe cnded icyo gihe witwa cnded ntwari rwa cnded fdd urimwo hanyuma perezida nyerere agaheza akaba umuhuza muri ibyo biganiro nawe perezida museveni akarongora icyo bita mu gifaransa inisiyative regionale pour la paix au burundi ni ukuvuga nk'umugambi wo kugarura amahoro mu burundi Ego, umugambi mwe, urakoze w'akarere cyane. hanyuma rero urabona yuko inyuma habaye ijya kudeta Muri mirongo icyenda na gatandatu.
igenekerezo rya mirongo ine- rya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kw'indwi mu mirongo icyenda na gatandatu hagaca hafatirwa ibihano iyo leta nshasha yari ije kugira ngo bayiko- ba- bayishyire ko eh, ingufu nyinshi yemere kuzoja mu biganiro byaratevye birafata imyaka ibiri mugabo ibiganiro byarahavuye biratangura mu kwezi kwa gatandatu mu mirongo icenda n'umunani bi- bitangujwe na mukapa ari umukuru w'igihugu ca tanzania n'amasezerano yera twashitse ko rero tuyashika ko ari wari umukuru w'igihugu ca tanzania mbere ariwe yakiriye abashitsi baje eh, mu birori vyo gushira ko umukono kuri ayo masezerano urabona rero yarongera akurikira n'ibyo gushyira mu ngiro ayo masezerano gushika mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu aho yaheza manda yiwe urabona yuko ari umuntu rero icyo kibazo akizi jewe rero mfatiye kuri ibyo byose ndakubwiye eh, nkongera nkaraba nuko mbere nukumva n'umukuru w'umugambwe SNDD-FDD avyemeza nkaraba nuko abarundi bose eh, bashigikiye iryo genwa ryiwe ndabona yuko ari genwa rishobora gutuma ivyo biganiro bitari intambwe iboneka yoza mu maguru masha ikaruhurira abarundi urabona ivyo tumazemo amezi cumi n'ukuri n'ibintu biteye ubwoba biteye agahinda Mm. perezida ntibantunganya nagira ngo mbasabe duhamagare abantu batangire mwiganirire ubwabo uwa mbere ni ferdinand ferdinand wiriwe Iriwe Ah, hari ikibazo ufitiye perezida ntibantunganya ndamuramukije cyane mutubere serivisi ntibantunganya akomeye igitekerezo cyanjye mfite taranezereje no kubona ujya mukuru yari atowe wazohuza abarundi eh, kuko ugiye kugira tu- dufite uwizero ko tugiye kuronka amahoro mu burundi turasaba uwo muhuza u- wa tanzaniya ajye guhuza abarundi agerageze ahuze impande zose ntahengame kuko abarundi turabona ko tumerewe nabi kandi tugeze ahatembavama kuko iby'uburundi birarenze urugero ferdinand urakoze reka duhe n'ijambo na mugisha mugisha wiriwe Iyo neza nawe ikibazo ufitiye perezida ntibantunganya ntangira ndamutse nyakubahwa perezida wacu ntibandanya bwa mbere bwoko bo ikintu nashaka kumubaza nashaka ndamubaze yuko neza abona ko ibi biganiro bizotinda bikaba ari imyifato y'uwo muganga uri ku butegetsi ye urakoze mugisha noneho duhamagare david david wiriwe mwiriwe nawe ikibazo ufitiye perezida ntibantunganya je nagira mbaze Mm.
uwo muhuza none ko yoweri museveni ko azokorana canke atazokorana canke ko mbona uwo mugabo umengo ntagomba kwemera ibiganiro bizobera mu burundi canke bizobera hanze ye david urakoze murakoze namwe perezida ntibantunganya Eh, murakoze cyane iyo uvuze kuganira ni ukuvuga yuko haganira abafise icyo bapfa nta muntu muhuje kuri byose na hose wogira ngo tugiye kuganira ahubwo murakorana mukabandanya ibintu atangorane ubu rero ugiye kuraba iki kibazo cy'uburundi ukabona icyitso yaco aho ryava- aho cyavuye cyavuye ku kwiyongeza ikiringo cya gatatu cyo kuba umukuru w'igihugu cya petero nkurunziza giteye kubiri n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi naryo tuzi ko ryaje rikomoka ku masezerano y'iyarusha ufatiye ngaho rero ukaraba uti hoganira bande uca ugira uti ku ruhande rumwe hariho abashyigikiye iyo ngendo yafashwe na perezida petero nkurunziza n'abandi bamushyigikiye baba mu mugambwe wiwe cyangwa ahandi hanyuma ku rundi ruhande hakaba abatemera eh, yuko ibwirizwa nshingiro rihonyangwa canke amasezerano y'iyarusha yibagirwa bakayaca kubiri abo nabo abatari bake benshi bahuriye muri senarede giriteka mugabo kandi uraraba mu buzima bw'igihugu hariho n'izindi nguvu nyinshi zitari mu bya politike nk'uko babivuga aba bavuga bati turi muri sosiyete sivile aba bavuga ati nta bi- nta bica- nta byicaro bya politike duharanira nabo nyene bari kumwe nabo barongoye amashengero aba bari mu by'ubudandaji narabonye mbere no mu biganiro byari byatanguye ko bari barimwo Mm.
bakagira uruhara tutibagiye abakenyezi n'ugwaruka bakagira uruhara muri ivyo biganiro kugira ngo turabe ingene tworonka inyishu kuri iki kibazo ubona koko nk'uko babivuze kigejeje abarundi hari Mm.
akantu gato nashaka kongerako hari abavuga ngo turashaka kuganira n'abandi bose atari senarede ngo hari abantu dushobora kuganira ngo nabo bavuga yuko bashatse gutemagaza inzego z'igihugu aha nagira ndaba- nongere mvuge nti ushaka amahoro hariho ibibazo urengera kimwe kurengera mbere hari no kubwiza abarundi ukuri nawe ukagendera ku kuri ugiye kuraba ibyabaye muri kino gihugu uwarenze ku ibwirizwa nshingiro wa mbere ni uwo yihaye ikiringo cya gatatu kandi amasezerano yarusha n'ibyo bwirizwa nshingiro bitabirekura rero abo bose navuze bavuga ngo ntibojamwo bategerezwa kujamwo turi ko turondera amahoro iyo urondera amahoro rero uyarondera kuri uwo wese ashobora kuyaguha noneho tujye kuri mugisha rero udafite icyizere cy'uko ibiganiro bizatangira koko ibiganiro bizotangura ntagire ubwoba ni uko gusa buriya iyo ikibazo cyagusesereje kandi birumvikana wamushaka ko inyishu izana ingoga aha ndamutegera ibiganiro bizoba nta yindi nyishu ntihazogire uwuhenda abantu ngo ibi- ngo izi ngorane ziri mu burundi azoziheraheza akoresheje inguvu akoresheje ubwicanyi akoresheje gutuza abandi ntihazogira ubugira ngo ibiganiro ngo ibiganiro azoshobora kubica kubiri abice kubiri gute kandi abarundi benshi aribyo bipfuza nta murundi n'umwe atifuza ibiganiro abice kubiri gute kandi ubona no mu karere hari korashyirwamo inguvu kugira ngo ibyo biganiro bikomere kuko ibiganiro bitabaye ngo haboneke inyishu n'ingoga aka karere kacu kazoba kariko karashyirwa mu nzira mbi ishobora gutuma hongera kuba ma- kuba ingorane zikomeye cyane nka ziriya twa- zabaye mu myaka y'igihumbi kimwe na mirongo icenda y'amajana icenda na mirongo icenda ibyo rero nta n'umwe mu karere ndibaza abyifuza kandi yabishyigikira mbe ibiganiro byoreka kutaba gute kandi jye ubona ingene amakungu yose atakindi avuga atari uko ibiganiro nari kunasaba mu kanya ibiriko biravugwa hirya no hino mu bafaransa umushikiranganji eh, w'imigenderanire ati nibatange n'ingoga itariki ivyo biganiro byoberako abanyamerika bati nibavuge n'ingoga i- igihe ivyo biganiro byoberako muri inyo africaine aho iwacu bati bavuge n'ingoga ivyo biganiro aho byotangurirako ahubwo ntera kamo rero perezida yoweri museveni na perezida mukapa bashinzwe rero kudutuma tuza kuganira kudufasha kuganira iyo tariki bayivuge n'ingoga aho tuzohurira harazwi niyarusha haramaze kuvugwa abaganira bariho turiho tugende ahubwo tuburire abarundi ngoga ubutabishaka nawe tumubone tumubone uwo muntu yogagaza akanka yuko turonderera amahoro abarundi akanka yuko turondera umutekano abarundi akanka yuko ubu bukene sinzi ko bakunda kubivuga ubu bukene abarundi batakibona ikibaraza n'ikibiriza turabe ingene twobugwanya nuko adakunda kubivuga ubukene bwarinje mu miryango ugende harya ubujumbura ubaze ugende ku gihugu hagati ubaze urabe ingene igihugu cugariwe imihora mbega ibyo bizodushikana hehe atari ku nyungu z'umuntu ndetse n'isakagwi k'abantu ibyo nabyo ntawo byihanganira turondera inyungu z'abarundi bose nitugwanire inyungu z'umuntu umwe cyangwa iz'akagwi k'abantu bakeya david mwa- mwamushubije perezida ntibantunganye ko ibiganiro bizabera arusha nawe yari yabaje ati ibiganiro bizabera mu burundi cyangwa bizabera ma- mu mahanga mwamushubije aho ngaho ariko hari yari yanabaje ati ese perezida museveni nawe azakomeza nabyo ndumva mwabivuze ndumva twakomeza tugafata n'abandi bantu nabo bashaka ko muganira namwongera ko gusa yuko yego ategere yuko n'abakuru b'ibihugu igihe bashinga ayo mabanga perezida mukapa bavuze ko azokora ari cyababa cya perezida museveni bazokorana rero je ndibaza gusa icyo abantu botegera Mm.
bashatse umuntu afise ijunja koko mugabo kandi afise n'umwanya ukwiye Mm.
atayindi mirimo afise mu gihugu atayindi mirimo afise mu makungu ashobora kwitaho ijoro n'umutaga ico kibazo c'abarundi Mm.
iyo ngingo yabashwe rero ni nziza ku burundi ni nziza no ku karere noneho duhamagare nduwimana nduwimana wiriwe Niriwe neza Thomas Kamirindi.
ikibazo cyawe Ego nicyo kibazo cy'uwanyu nashaka gutera- ku- kumubaza.
Mhm.
Eh nashaka ndamwibarize. None nk'abo bahuza mu- mu mbati zokumba bazohuza ngaho oyi mu- mu bindi bihugu. N'uwo muhuzo wa nde yoba yitwa nde canke boba bi- ari bande. Mu- mu- mu- muduhere ku muco icyo ni cya kabiri cya gatatu naco Eh, ibi- ibiganiro bizoba birongoye n'abande boba bitwa bande eh nico niyo nterano y'iwanje murakoze ye urakoze nawe perezida Urakoze nawe ntibantunganya kubiganira.
ibiganiro bibaye twavutse ko hagira impande ziba zirimwo hakaba n'abandi bakora igikorwa cyo guhuza abazohuza ni perezida museveni na perezida mukapa bashoboye kuba bahari bose ubuzo wari hejuru ni perezida museveni perezida museveni atahari perezida mukapa uwo murimo azowukora
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuza ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'i saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu Mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mbere y'uko dusoza amakuru yacu yo kuri iyi saha tubibutse ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ritangaza ko umubare w'abarundi bahunga igihugu cyabo umaze kurenga ibihumbi magana abiri na mirongo itanu ni ukuvuga nibura icya kane cya miliyoni ibi byemejwe na melissa fleming umuvugizi w'iryo shami mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i geneve mu busuwisi twababwiye kandi ko mu ntara ya kayanza iri mu majyaruguru y'u burundi kuri uyu wa gatanu hatangijwe icyiciro cya kabiri cy'ibikorwa bya komisiyo y'igihugu y'ukuri n'ubwiyunge icyo gikorwa cyatangijwe ku mugaragaro na perezida petero nkurunziza Nshuti nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu ah, yo kuri iyi saha tubararike andi makuru tuza kubagezaho mu kanya isa moya n'igice z'umugoroba nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nshimire fatuma karara wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya gatanu i washington dc mwari kumwe nanjye ederwema cyaho cyaho